muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice cyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu kanya ni ikiganiro muri isanga turavuga ku muco wo kubandwa bijyana bite na kiliziya n'amatorero ya gikirisitu ni mu kanya rero nyuma y'amakuru avunaguye tugiye kugezwaho na frederic nkundikije turi kumwe hano muri studio frederic wiriwe mwiriwe neza thomas mwiriwe neza namwe inshuti mwese mutira amanyini radiyo hijwi ry'amerika tubashikirize amwe mu makuru avugwa mu rundi muri iki gihe eka no mu rwanda umuntu umwe yahitanywe n'amazi amazu arenga mirongo itanu arononekara bitewe n'imvura isigenya yaguye ku murwa mukuru bujumbura ku mugoroba no mu ijoro yo kuri uyu w'imana ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza ari i bujumbura mu burundi
aha ni ku kiraro cy'uruzi nyabagere muri zone kamenge mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura abahungu b'imisore n'abagabo bakibasha mu gatondo ho kuri uyu wa mbere bariko bazibura icyo kiraro cyari cyuzuyemo ibiti binini binini byakwezwe n'urwo rubuzi biva mu misozi ihanamiye bujumbura iruhande y'urwo rubuzi ishuri rihari ryari mu kidengeri utu twana tw'uduhungu twasanze tujumaraniwe tutari bushobore kuja mu masomero numva nabi kubera amashuri yacu yononekaye numva ameze nabi kubera amashuri yacu yatwagwe iyo nyabagera kira mu isi yose imaze kuba inshuro gatatu hirya yaho muri karitsiye ya carama naho amazu atari make yari yuzuwemo ivyondo hamwe n'amazi abahaba bemeza ko baterwa n'amazi abura inzira kubera umufurege wagenewe kuyatwara udatunganijwe neza abanyagihugu bamwe bamwe bo mu buraruko bwa bujumbura bemeza ko iyo imvura ikuvye baca batangura kuziyanga utangura kuganya urabona ko twashizeho ibifuko byo kuzibira mugabo urumva byararenzwe amazi agaca hejuru ayandi agaca mu mafondasiyo ya korotire naho akabi katamenyerwa bamwe mu babahakunda guterwa n'imyuzurira basa n'abama bayiteze abatewe n'amazi basaba leta kwihutira gutorera umuti ikibazo cabo musitanteri wa komine ntangwa arabahumuriza kuri uyu wa mbere yari yaroye kuraba uduce twababaye kurusha ahandi musitanteri hakizimana anavuga ko umuntu umwe yoba yarahitanywe n'imvura yo kuri uyu w'imana ibiharuro by'imfatakibanza bitangwa n'igipolisi kijejwe gutabara bivuga ko amazu arenga mirongo itanu ariyo yononekaye kubera imyuzurire y'imvura mu buraruko bwa bujumbura hari haheze indwi zibiri abantu icenda bari bahitanywe n'iyo myuzurira amazu yaba amajana umunani arabomoka mu ntara zitandukanye ico gihe ubushikiranganji bwo gushikirana bwari bwavuze ko abantu barenga igihumbi aribo bakeneye imfashanyo eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eloge mu rwanda naho abanyororo bo mu ibohero rya kimironko bazindukiye mu myiyerekano two kwibutsa ko iyo bohero ikajya ryatse umucanwa mu ndwi iheze turi kumwe na mugenzi wacu asumta kabuyi yakurikiranye iyi nkuru mwiriwe neza asumta uratwumva asumta
ndabumva neza ega murashaka kutubwira ikintu cyatumye abo banyororo bagira imyiyerekano n'iki
kugeza ubu ngubu ntabwo ikintu cyatumye bagira imyiyerekano cyari cyamenyekana neza umuvugizi wa magereza mu rwanda yavuze ko wenda akeka ko abagororwa badagifite ibikoresho bihagije cyane cyane iby'isuku kuko byahiriye muri iriya nkongi y'umuriro yabaye kuwa gatanu w'icyumweru kirangiye abandi bakavuga abaturage hanze bakavuga bati bamaze iminsi badafite ibiryo bihagije kubera ko batakigemurirwa kubera nyine uwo muriro ariko mu by'ukuri nta kintu gifatika abashinzwe inzego za gereza bawe bavuga bati ni iki ngiki cyateye umuriro ibintu byifashe gute muri iki gihe imyiyerekano yaheze cyateye imyigaragambyo
ibintu byifashe gute muri iki gihe imyiyerekano yaheze mu kanya gato cyane
imyiyerekano yaheze ntabwo yarengeje amasaha abiri kuko hahise hazamo polisi irabihagarika ndetse banavuga ko abagororwa bafungiye hariya bageze ku bihumbi bitanu ariko abigaragazaga batageze kuri mirongo itanu ntabwo rero ari ibintu byamaze byamaze nk'isaha imwe urakoze imihanda yari yafunze turagutera akamo mu masaha ari imbere ya sumita urakoze
urakoze cyane
ijwi ry'amerika bagenzi bacu barakoze rero kuri aya makuru muri isanga kubandwa kubandwa n'iki habandwa nde bigamije iki ese bigongana n'imyemerere imikorere n'imihango ya gikirisitu kubandwa bishobora kubangikana se n'igikirisitu kugira ngo rero dusobanukirwe n'ibyo byose nabatumiriye umuntu uzi umuco wa kinyarwanda ariko kubandwa no mu burundi mu kirundi byari bihari akaba n'umupasiteri mu- mu itorero ry'abaperesibitariyani ni ukuvuga itorero ry'abakirisitu ni pasiteri andereya niyonsaba bwo mu itorero ry'abaperesibitariyani eglise peresibitariyene o rwanda kirinda rubengera rukoma mu rwanda mvuze aha hantu hatatu kubera ko iri torero ry'abaperesibitariyani bi- bivugwa yuko rishobora kuba ryarageze mu rwanda mu gihumbi magana cyenda na karindwi ariko kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi ugereranije ni aha hantu hatatu kirinda rubengera na remera ryari rikomeye kurusha ahandi hose mu rwanda ariko rero muri iki gihe ubu rifite uturere turindwi kigali rubengera remera kirinda gisenyi gitarama na zinga Ri- iri torero ry'abaperesibitariyani rifite amaparuwasi ijana na mirongo ine n'ane mu rwanda hanyuma imibare nakuye ku buhanga bwa interineti ivuga yuko iri torero rifite abayoboke bagera ku bihumbi magana atatu ntabwo rero ari byo tuganiraho turaganira ku muco wo kubandwa ndetse bigahurira he cyangwa se bigatandukanira cyangwa se bikagonganira hehe n'umuco nako ni- ni- nu- n'imyemerere n'imikorere yi- yi- ya gikirisitu ntabatindiye rero mureke mbazanire pasiteri andereya niyonsaba pasiteri muraho murakomeye
muraho muraho neza muracyatera kuka yewe turabona rwose tugitera icumu tukarisama pe namwe yego ni natwe ni uko ye nu niba mukibasha niba mukibasha kurira urutara ubwo ni amahoro yewe biracyakunda pe ibyo ni byiza nuko reka rero ngushimire cyane uyu mwanya uduhaye kugira ngo dusobanukirwe n'utu tuntu I- impamvu ni iyihe impamvu ni ukubera ko hari abantu benshi cyane cyane abakiri batoya batazi ibyo Eh.
kubandwa ibyo ari byo Um, re- reka ngusomere nka- nk'abantu bamwe batwandikiye kuri facebook hari umukiza christophe aravuga ati ntacyo nzi ku kintu cyitwa kubandwa bernard nzitunga ati kubandwa ndaziho bike cyane ati u- abantu babandwaga kubera ko batari bazi imana ati ahubwo abazungu nibo baje kutwigisha imana yo nyayo hanyuma ndagije imana fabien ati twebwe ntabwo tuzi ibyo kubandwa ibyo ari byo ni n'umurundi ati ntabwo twigeze turonka akanya ko kubisigurirwa hanyuma augustin nshimye ari kuri goma ati kubandwa byari uburyo bwo gusenga muri icyo gihe aba bose rero bari mu rwanda muri malawi mu burundi muri congo eh, repubulika iharanira demokarasi ya congo mbese urumva ntabwo abatoya bazi ibyo ari byo ubundi kubandwa ni iki ni ukuri wo nshimye ari we duhereyeho ari uburyo bwo gusenga eh, yaciriritsikije Mm, yaragerageje kuko eh, kubandwa mu kinyarwanda cyo hambere eh, bwari uburyo bwo kwegera imana n'abakurambere mhm, ni ukuvuga ngo eh, ah, bibe uburyo bwo gusaba ari umugisha ari ugusaba amahoro ari ugusaba n'amaramuko mm, noneho rero abanyarwanda bizeraga imana imana rurema ndetse imana yirirwaga ahandi igataha i rwanda mu yandi magambo rero ubwo uravuguruza nzitunga bernard uvuga yuko nta yindi mana bari bazi ahubwo ari abazungu batwigishije imana nyayo ibyo ntabivemo rwose ibyo ntabivemo abanyarwanda bari bafite imana eh, ndetse n'ikimenyimenyi hari amazina menshi eh, yagendaga yerekeza ko eh, imana bayizi iriho habyara imana hategeka imana eh, na niyo nsaba nabyo n'urisige niyo rurema niyo rurema Niyitunga.
yitwa niyo rurema eh, ba bimenyimana eh, ba sibomana Niyo Ibyo nsaba.
byose bigaragaza yuko imana bari bayizi na niyo nsaba Eh, na niyo nsaba na niyo nsenga eh, ina turi kumukiza wenda ibyo bibije nyuma ariko imana y'u rwanda imana rurema eh, imana bari bayizi none se ko Eh.
bari bayizi hanyuma abazungu nyine bakaza abazungu baje bwa mbere batwigishije mu- mu mu rwego rw'amadini ya gikirisitu ari mwebwe abaperezibitariani bageze mu rwanda mu gihumbi magana cyenda na karindwi ari abakatolika bageze mu rwanda mu gihumbi magana cyenda n'abandi n'abandi baje gu- gu- gu- kubigenza gute kugira ngo abanyarwanda ndetse n'abarundi burya i- i- imana nk'aba bakiri batoya bumva ngo nta yari iriho ntabwo yari izwi byagenze gute ku buryo abanyarwanda bageraho bakumva gusa imana yigishwa n'abazungu ariyo yonyine
Eh, abazungu ku mwaduko wabo baza cyane cyane abapadiri bera eh, mu gatolika bazanye icyo twita ubutumwa cyangwa se ivanjiri nk'uko byavugwaga Mhm.
bakagera mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda hanyuma ba peresibiteriene bakaza mu gihumbi kimwe eh, magana cyenda na karindwi n'abandi bagiye bakurikiraho Mm.
baje bavuga imana nk'uko bazanye bibiliya iwabo bayumva uko eh, bizera kuko nta ntabwo baje bahakana yuko mu rwanda hatariho imana ahubwo baje bavuga ko mu rwanda ari abapagani Mm.
Eh, noneho ko bazanye imana imana eh, y'ukuri ibyo basengaga mbere bakabikuraho bakavuga yuko eh, bitajyanye n'igihe ni ukuvuga mu yandi magambo ko kugira ngo imyigishirize yabo icengere bagombaga kurandura imyigishirize n'imigenzo n'imigirire yari isanzweho
ubivuze utyo Eh.
yaba ariyo nzira rwose kuko bavugaga bati twebwe tuzanye hafi yanyu kwizera gushya kwizera kwerekana imana yaremye ijuru n'isi ndetse bakongeraho yuko atari aho yagarukiriye ko yadukunze cyane noneho bitanga- bituma itanga umwana wawe w'ikinege Yezu kirisito araza abana natwe noneho atwigisha kurushaho gukundana ni niyo vanjiri begezaga ku bantu
maze rero pasiteri nagira ngo ntuzanire abantu mwiganirire twoye kwigomba mu Nta magambo kibazo.
twenyine yeee kuri telefone dufite kirisipin kirisipin
uyu ni amahoro ni amahoro gabanya ariko iyo radiyo yawe amajwi araga- aratugarukira
indi hafi yayo ubu nayivuye iruhande ye akabazo kawe rero
Eh, aka- ah, akabazo kanje nagomba kubaza Mm.
Eh, eh, baravuga yuko eh, ku bantu babwara uburyo bwo gusenga bwa kera bw'abakera
yego
Ah, na eh, kuko eh, uno munsi nyine tubona dusenga nka- nk'umuntu w'umukiristo kubwire dushikire ku mana eh, turambaza umwana wayo ari we yezu kirisito none kera mu byo zo kubanza nimba bwari uburyo bwo gusenga nagomba mbaze mbega imbere y'uko dusa eh, imbere y'uko basaba kuko kuko harimo ibintu byo gusaba nimba ari itungo nimba ari uburaro nimba ari abana baca kuri nde umuntu baca ko umuntu bambaza yitwa nde we yari ajejwe iki yari iki ico gihe
kirisipin reka pasiteri andreya niyo nsaba ahita gusubiza urakoze
arakoze cyane Ikibazo.
Christian, oya kuko- hindiraho kuko- hindiraho hindiraho agusubize nawe ubundi hari abantu benshi bategereje pasiteri Eh, arakoze Mm.
Eh, arakoze ibyo abaza ngo bacaga kuri nde eh, mu rwanda ibyo byo kugira undi bacaho ntabwo byari ngombwa kuko kubandwa ni ibintu byabaga byiteguwe ntabwo byakorwaga buri munsi ntabwo byakorwaga buri cyumweru ni ibintu biteguraga rwose kugira ngo bambaze imana y'u rwanda ndetse eh, si ukuyambaza gusa babone uburyo bwo gusangira no gusabana cyane cyane mu muryango umwe umuryango ukegerana eh, bagasaba kugira ngo imana ibarinde akaga imana ibarinde eh, abanzi n'abarozi imana ibahe kubyara no guheka hari ikintu tugomba kwibuka Yego.
ntabwo byahubukirwaga kubandwa ntabwo byahubukirwaga byagombaga kubanza gutegurwa bakabanza bakabaza bakajya mu bahanuzi eh, bakijajabira niko twabyitaga abakuru cyane ba- mu mvugo eh, ijimije noneho bamara kuraguza imana yeze bakavuga bati noneho ibisigaye tugiye kujyamo twi- dusenge dusenga imana yacu twihuze bizatugirira akamaro ubwo ndakeka hari yashakaga kuvuga ryangombe niba hari uruhare yabigiragamo niba hari nimba ari we banyuragaho
oya ryangombe ntabwo bamunyuragaho mu buryo nk'uko mu gikirisito bigenda
Mhm.
ryangombe yari umukuru eh, muri iyo mihango ariko atari imana
atari n'intumwa yayo se oya ntabwo ari intumwa yayo rwose kuko eh, ryangombe mu mateka nayo ni umuntu wabayeho uko tubizi noneho rero agira ahubwo eh, izina rikomeye agira izina muri iyo mihango ariko ntabwo yari imana nta nubwo ari intumwa y'imana
ubwo ngubwo umuntu abigeranyije noneho na yezu kuko na yezu nawe yari umuntu
Eh, ariko yezu yari imana ntabwo ryangombe yari ameze nka yezu ye Mute- Ye.
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kubandwa ni umuco wa gihanga noneho bigenda na bite bikora na bite ni gikirisitu kuri telefone dufite jafete jafete we
rero mbe
akabazo kawe
ikibazo ha- ubu murantelefone ariko narindi mu bintu byinshi uvuga icyo kibazo kweri ntabwo nshobora kurisha kuko ndabona amenga ndi bize cyane rwose ye urakoze cyane tura urakoze cyane ikibazo cyawe kizaza ikindi gihe witeguye ahubwo pasiteri habandwa nde
habandwa abantu ba- bi- b'abasore abantu b'inkumi eh, ndetse hakabandwa n'abantu eh, bakuru Eh, mu mu by'ukuri nsubije navuga ko habandwaga abantu bakiri batoya
noneho yego abakuru bakababandisha eh ndetse hakaba eh, n'umuntu uyoboye iyo mihango yo kubandwa ndetse uwabanzwe ndetse akagira umubyeyi eh, mukuru wabanzwe mbere yari imihango rero wari umuhango utoroshye ahubwo ari umuhango uhuza iyo miryango uhuza abavandimwe bigatuma bose berekeza ku mana imwe na ubwo rero mu gisubizo cyoroshye ni uko habandwaga abasore n'inkumi eh, n'abakiri batoya hanyuma bakagira n'ababyeyi mu bakagira mandwa n'ababyeyi babanzwe mbere kugira ngo bajye babereka eh, babigisha batazayoba ubwo twabigereranya nk'ukuntu umuntu agira umubyeyi iyo agiye kubatizwa mu gikirisitu akagira umubyeyi w'abatisimu akagira umubyeyi w'abatisimu wabanje mbere ubisobanukiwe eh, akamubera icyitegererezo hanyuma se kubandwa no guterekera bihuriye hehe Yego.
cyangwa bitandukaniye he ibyo biratandukanye kubera yuko guterekera Mm.
buri buri muryango washoboraga umugabo n'umugore bamaze ku no kubyara cyangwa bataranabyara ntabwo aricyo cyari ikibazo byo baraterekeraga guterekera rero ni uko mu rwanda bizeraga yuko eh, abakurambere ababyeyi bashaje ba sogokuru ba sogokuruza batapfuye buheriheri Mm.
bashobora kugaruka bakagirira neza umuryango wabo cyangwa se bakaba batuma hari ikintu kibi cyababaho
ijwi rya abo amerika nibo bitaga aba- abazimu ye noneho rero gu- guterekera kwabaga ari uguhosha abazimu kugira ngo batarakara Mhm.
ndetse mu kinyarwanda iyo baterekeraga eh, babwiraga ababyeyi bakuru bati se kagororoka Mm.
uginde umwanzi Mhm.
umpe kubyara umpe guheka umpe gutunga bumvikanisha cya cyubahiro cya kikeke ye ibyo rero byakorwaga buri gihe ndetse bigakorwa igihe babonye eh, inzoga mbere yo kunywa bakabanza guha eh, ababyeyi b'abakurambere ye Ye.
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe na pacifique pacifique we pacifique
sabwe ndabumva cyane akabazo kawe
Ego, akabazo kanje nagire mbatse uwo muntu kwibi bijyanye no kubandwa kari kabazo kamwe nagomba kuca ndamubaza kwibi byo kubandwa yuko bariya abantu bakoresha biriya bintu byo kubandwa ku buryo tuwe twakura tubona bambara ibintu biteye ubwoba kandi tukabona abantu bakoresha biriya bintu hariho abantu bari bajejwe kubikoresha ca- mu rugo cyangwa mu miryango ubwo nta kantu buba barahabwa kibanga kuba katuma biriya bintu buba barakoresha cyangwa bavuga byoba bitatuma bibafata igituma urumva mbajije uko oya ni uko jewe aho nakuze nakura mbona babikoresha ku buryo byadutera ubwoba biriya bintu bambara ku buryo rero naje nkiri muto eh, nagiye kubyiba naje ndabikoresha ndabikoresha mu buryo bwo gukina mbare mvuga ari amajambo kugira nanjye numve yuko hari ijwi ryunyishyura nka kuriya kuntu nabo babigira bavuga ngo ababyeyi ngo ibiki ngo imana za kera tukabona menga ntibyazi ariko icyo gihe rero nanjye ndagu- nyuma ngiye kubireka eh, haheze nk'amasaha makeya nk'umunsi nza gusanga nabyinze inda namye ibintu biteye ubwoba ubwo nkaca rero nibaza yu- eh, n'ubu rero nkaca nibaza kuko nta ntibigeze bambwije ukuri icyo nari nabaye kuko bambajije ati mbega nta bintu woba wakoresheje bijyanye na ziriya mana za kera twama dukoresha tego nabikoresheje ariko nyuma rero nza gusanga nakize mbega nicyo gituma rero nari mbajije ati mbega nta kantu k'ibanga baba barakoresha byotuma bata- bo zijya amana za kera numva zari zarakara cyane cyane zashabura zo zitabakorako kuko benshi twumva ngo zanabahitana nicyo kibazo urumva nashaka asobanurire neza numve yuko ata kantu bisanga ibyo bo bahabwa Ye.
Kuko, uh, Yego, Pacifique, eh, kuko urakoze akabazo kenshi umuntu kakumvikanye.
abyinjiyemo iwacu usanga bimuhitanye ye urakoze cyane reka gusubize yego Eh, pacifique nawe murakoze.
pacifique ibyo byagombaga kugusama kuko wabikoraga wikinira Eh, dutangira kandi tunakomeje kuvuga wari umuhango ukomeye ukorwa mu mu buryo eh, bwateguwe atari ukubihubukira ubwo rero waba warakinaga waba se eh, waragiraga urebe uko bigenda naho ubundi ibyo by'imyambarire ibyo by'uburyo bakoraga umuntu utarabanzwe nta n'ubwo yagombaga kuhahinguka yitwaga inzigo bakagira uburyo bwo kwitegura bakagira imyenda yam- bambara bakagira n'amagambo yabigenewe atari ukuvuga uko ushatse ahubwo hakaba n'imvugo y'imandwa ubwo rero ahubwo eh, wari kwikururira ibyago birenze ibyo wabonye eh, ujye ushimira ababyeyi bawe bagufashije kugira ngo utagwa mu kaga
ariko se niko pasiteri ubwo si imyemerere ubundi koko ibyo bibaho umuntu eh burya rero kwemera ni iki- ni ukwemera ni uko nguko ni ukuvuga ngo umuntu afite uko yemera Eh.
nk'uko bugikirisitu bemera nk'uko abo bakurambere bemeraga eh, nk'uko ndasimbutse mu mu buhinde bemera Ah.
Eh, ibyo ubu nawe ura- nako buri wese arabyizi ko ari uburyo bw'iyobokamana
ku buryo umuntu yagira gutya tuvuge tuvuge nko mu bakirisitu se ko umuntu ashobora kugenda atarabatizwa ah, Yego.
akagenda akajya mu mihango y'ababatijwe ni ukuvuga yego nko gusangira ifunguro ni urugero kwa- Yego.
bimwe bita guhazwa mu bakatolika ko nta cyaba Ehe. Ii, ntacyaba ntacyaba kubera yuko eh, i- i- imihango ya kiliziya nayo urabizi ko igira umurongo ihabwa aha
ku buryo ntawe ubikinisha ni ibintu bijyanye n'imigenzereze n'imikorere n'imyemerere ndetse abantu bakabyubaha bakanabyubahiriza bivuga rero yuko no muri icyo kinyarwanda cya kera ahubwo icyo eh, twagombye kumenya cyangwa abakiri bato bagombye kumenya habagamo n'amayeri Eh, urumva bamaze kubona yuko yabikoze eh, atabyemerewe eh, ni ibintu bashoboraga gukoresha andi mayeri bakamwereka yuko yakoze ibidakorwa
aho ngaho umenya ariho yabazaga ni- ati nta kabanga bari Eh.
bafite kihariye Eh, baba bafite akabaga bihariye nyine none se iyo tugiye mu kiliziya cyangwa mu rusengero gusenga tugenda natwe dufite ako kabanga ko kwemera imana ku mutima ndetse tukemera ko yezu abandi bita yesu yigize umuntu ari imana agakora ibitangaza turabibona ibyo yagiye akora muri bibiliya kandi tukabyizera gutyo umuntu rero wundi utari umukirisitu umukirisitu iyo ubimubwiye asanga wa- uri kuganira Eh, kuko iyobokamana rijyana n'ahantu n'abantu n'igihe n'imico yabo n'imico yaho ba ubwo twigeze kubivuga abamisiyoneri baza baje mbere baje baje muri afurika baje kwigisha iyo vanjiri bakuye iwabo kuko i- ibyiza by'umuntu yifuza ko n'abandi batabizi babimenya ubwo rero mu mu iyobokamana aho umuntu aba ahagaze n'ubundi aba yumva ko ariho heza kandi yizera ko ariho heza kandi agahagararamo atanyeganyega radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kubandwa no- ni- n'ibya gikirisitu bihurira he bigonganira he byuzuzanya gute umushyitsi ni pasiteri andire niyo nsaba wo mu itorero ry'abaperezibitariane ryo mu rwanda yatubwiye ko kubandwa ar- bwari uburyo bwo kwegera imana n'abakurambere kuri telefone dufite ingabire ariko ntabwo ari umukobwa ni ingabire muzatsinda n'umugabo ingabire we
karame karame ndakumva neza ndakurikiye akabazo kawe
Eh, na- na- nari nkurikiye pasiteri uburyo abisobanuraga Ah, nawe nagiraga mubaze mbere mu myaka mfite ni myinshi ah, habagaho abapfumu hakabaho n'ibyo byo kubandwa ariho haturukaga nu- n'abacuraguzi bariya ba- ba- ba- babyina nijoro aha icyo gihe umu- bamaze kuvuga ko byaterwaga n'imyemerere cyangwa se n'iki ariko inshuro nyinshi usanga ba bandi bakora bya bindi urumva ngewe kuri njye mbifata ko ari nk'imyuka mibi bakoresha Ah, ku cyumweru ubabona bagiye mu- bagiye gusenga bisanzwe sinzi n'aba basenga imana cyangwa basenga imana dusenga cyangwa nabo bafite imana basenga So, noneho aka kabiri Ah, ahantu henshi maze iminsi ntemberera numva ko hari abantu bakora ibitangaza ariko ibitangaza biri gukoreka muri iki gihe mu minsi yashize byakoreshwaga nko muri za tanzaniya n'ahandi kuko bavuga ko hari imiti babaga bari barimo bakoresha ariko ubu ngubu amatorero menshi tugezemo uzasanga uburyo bakora bi- bi- ni ni nk'ibintu biba bitangaje cyangwa se bitunguranye ibintu by'ibitangaza bitunguranye ku buryo uta- utasobanukirwa ngo iki ngiki kuba gikorwa gutya ni impamvu iyi nagira ngo pasiteri adusobanurire muri iyi minsi tugezemo niba ari ari- ari bwo ari izo mbaraga basigaye ziriho cyangwa se hari indi mpamvu ibitera murakoze Ye, urakoze nawe ingabire
yego namwe
pasiteri musubize ye ingabire arakoze abajije ikibazo kikubiyemo ibibazo bigeze nko kuri bitatu Eh, kimwe yavugaga cyerekeranye ni n'uburyo bwo kubandwa hambere ndetse azanamo ibyitwa abacumyi eh, cyangwa abacuraguzi ntabwo mu kubandwa habagamo ibyo byo gucuna cyangwa gucuragura gucuragura wabiha undi murongo kwari nko kuroga Eh, gucuragura ni uburyo bwo kuroga ntabwo ari uburyo eh, bwo gusenga imana eh, bujyanye no kubandwa biratandukanye ikindi kiba- biratandukanye biratandukanye byo rwose nta n'aho bihuriye mu by'ukuri Eh, ikindi yari ashyizemo abanza ni ibyo gu- eh, ni iby'abapfumu ni ibyo kuraguza icyo cyo ni nacyo gifatanye no kubandwa kuko ntabandwaga atabanje ko eh, kujya kubaza mu bahanuzi eh, ibyo twitaga ibyo ba- bazimizaga nyine bavuga ko ari ukwijajabira noneho eh, zakwera imbuto zakwera eh, bakabona noneho bakajya mw'uwo muhango ibyo bintu bibiri byombi rero biratandukanye ubwo kujya Icya kuba gatatu yari kujya avuze, eh, tutaragera kuri ako ka cyerekeranye- gatatu tutaragera kuri ako ka gatatu ubwo Yego.
kujya guhanuza bamwe nyine bita kuraguza byari uburyo Yego.
bwo gutegura inzira kugira ngo umuhango wo kubandwa uzagende neza
pe rwose bakababwira inzira bazanyuramo bakababwira uburyo bazakora eh, amatungo bereka wabaga ari umuhango mu- munini bakarya bakanywa eh, bakishima bagasabana kandi bafite ukwemera kumwe Mm. aka gatatu Noneho rero kugira- yakomojeho kugira ngo bitazabasama yego bakagomba kubyitondera bakabaza neza uko bikwiriye kugenda kandi bakanabaza hato hatazazamwo abo baba barozi cyangwa babanzi Mhm.
bakaba babagirira nabi Mm.
Ye, aka gatatu rero yabazaga ngo kuri iki gihe hariho amatorero cyangwa se amadini eh, akora ibitangaza icyo nacyo cyagombye kugira ikiganiro cyihariye Mhm.
kuko bamwe barabyemera abandi ntibabyemere reka nacyo tuzagishakira umwanya Eh, icyo rwose gikwiye gushakirwa umwanya eh, kuko hari na- n'ubumaji cyangwa abamajisiye nabo babaho Mm.
hari n'ubwo buryo rero bw'iki gihe bwo kuvuga ngo habaye ibitangaza ntanga urugero ntagiye kure wenda tutabyinjiyemo hari umudage witwa bonke hari eh, umuhinde n'abandi ubwo twazabishakira ikindi gihe bavuga ko bakora ibitangaza
none pasiteri ubwo twanzura twanzura kuri ako kantu ntabwo wemera ko hari abantu se bashobora gukora ibitangaza
Enda, birashekeje reka Eh.
bye- reka- reka nseke ariko ntushobora ku- kubihindura ubucuruzi Eh, ngo bihinduke yuko eh, ukora ibitangaza abantu baze eh, ba- baje kureba uburyo ukora ibitangaza maze bakwihera amafaranga wibereho noneho bakwihera amafaranga uhinduke icyamamare ikirangirire Eh, Oya, ku bwanjye ku buryo umuntu agomba kubireba ibyo nabyo ni ubundi buryo navuze ngo byagombye kugira ikiganiro cyabyo tuzashaki- tuzabishakira umwanya rwose Eh, naho dukurikije nuko biriya ibi- ibi- bitwereka na nyuma yo kuzuka intumwa zagiye zikora ibitangaza ariko ntabwo ubuntu bw'imana bu- bucuruzwa ntabwo bugurishwa Mm.
Eh, ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefone dufite na dani dani dani Yego Thomas Kamerindi.
yego akabazo Yego kawe Thomas Kamerindi.
yego akabazo kawe Eh, eh, Manje kubaramutsa cyane we- we Thomas Kamerindi nongera ndamutsa n'umutumire Pasiteri Andre.
komera rwose
Ego hama gatoya cyane eh, mu gihugu cyacu cy'u Burundi ibintu byo kubandwa nta byishimo bivuga kuko nta kintu kirekire ndabizi ko cyane ariko ndazi ko eh, ari mico yaba mu myaka ya kera cyane aho basengaho bitwa kiranga eh, Mm.
kenshi barabandwa ariko pasiteri kuko eh, wewe pasiteri je kwemeza kutubwira yuko byari kubandwa ko hari nko ku- kwegera imana Eh, ariko ndafite utubazo ngoma ndabibarize eh, pasiteri kugira muce munyishura abwira ndonke umushukwiye dani baza kamwe gakomeye itandukaniro.
baza kamwe kagukomereye kubera ko hari abandi benshi bategereje muranyumva Kam- yego muranyumva kamirindi yego nari ndimo nkubwira ngo Yego, baza akabazo kamwe rukumbi kubera ko hari abandi bategereje baza akakuremereye cyane
ah okay nari mfite dutatu ariko reka mbaze kamwe ye ego pasiteri ego ndamwibarize kamwe pasiteri ndamubaza ati none ga pasita ko iyo ku bantu mbona wari umuco munini cyane muri aka karere no mu gihugu cyacu cyari kimwe mu mico mu migenzo yari ihari cyane yahaboneka nagomba ndamwibariza ati ni igiki cyatumye uko kubandwa guhera muri aka karere kacu kuko ubunye ibintu byo kubandwa ntibivuga cyane nta n'ibyo nama numva mu burundi sinzi nko mu rwanda ariko nta ntabyo kumva ni iki cyatumye kubandwa guhera ata iryo jambo ridakivugwa muri ino myaka turimo cyangwa muri ibi binjana turimo nako kabazo kamwe bageraganyishije ko bagize neza urakoze cyane dani
arakoze igituma bitakivugwa cyane umuco ugenda uhinduka buri gihe ibyariho bigasimburwa n'ibindi aho rero ubukirisito bwiganjirije byatumye ababandwaga byatumye abaraguzaga byatumye abaraguraga bagenda baba bakeya uko ibihe bihise mbese uko ibihe biha ibindi mu mateka rero bikagaragara yuko ubwiganze bw'iki gihe bw'amadini ya gikirisito bwatumye ibyo by'imihango ya kera igenda isa n'izima igenda izima buhoro buhoro pasiteri tukiri aho ngaho kandi mbere y'uko duha ijambo erineste nawe ndamusaba kuba yihanganye ntave ku murongo duhereye aho ngaho hari abavuga ubu ngubu mu rwanda tuvuge hari abavuga yuko kubandwa bigarutse byatuma abanyarwanda bongera bakabana neza ibyo birashoboka
maze ikibazo nk'icyo ngicyo gifite amashami menshi gifite amashami menshi kubera yuko nk'uko nabivuze kubandwa byabaga biri mu muryango abantu b'umuryango umwe mugari bafite igisekuruza bahuriyeho noneho bakagira igihe cyabigenewe bagasa n'aho bibaye gahuzamuryango kuvuga rero ngo nibyo byatuma abantu babana byongeye kugaruka kandi ntabwo isi isubira inyuma nibwira yuko abantu bagombye gushishoza n'ababivuga bagashishoza bakareba no mu mateka niba uko kubandwa kwaratumaga koko imiryango yose ibana neza ntibyabuzaga ko abantu bamwe batumvikana ndetse bakagirana amasinde hakabamo ndetse no guhora ayo magambo aba mu kinyarwanda kuko byakoreshwaga naho ubundi nk'uko nabivuze ni iyobokamana ni uko umuntu yumva yizeye imana ukuntu abayeho yabaho akurikije imyemerere
yego
abavuga rero ngo mu rwanda habaho kumvikana ko hajeho kubandwa no gusubizaho imihango ya kera ntabwo ari byo
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko rona bivuze mu kanya erineste arategereje erineste we vuga cyane
karame karame akabazo kawe
Jemba kuri cyenda hano Uganda Kampala.
Eh, aha.
Ngenda gira ngo ambwire itandukano riri hagati yo kubandwa no guterekera.
Ariko ibyo byaba bihuri.
Niko Ernest we koko nuva yari yakavuze ntabwo wakurikiye.
Ah, ntabwo ndi kumva radio.
Eh. None se ubwo ngubwo uramukurikira kuri telefone ku buryo waguma akagusobanurira.
reka wenda mwagumishaho gatoya wenda akansobanurira ye ugumyeho gatoya noneho agusubiremo muri makeya pasiteri wamubwira
bisubiramo kuko guterekera no kubandwa biratandukanye guterekera byakorwaga mu muryango nimugoroba mu gitondo umuntu agiye kuva mu rugo ryari nk'isengesho ubigereranije n'igihe cy'ubu noneho rero baba bahishije inzoga eh, bakibuka yuko eh, u- u- ubu- ubuzima ubugingo kuba bakiriho babikesha nabo bakurambere bababyaye noneho rero bakabanza bakabahaho wari umuhango nu- ni ni inzoga yo mu muheha ba- bajugunyaga hasi cyangwa mu ziko batise kagororoka eh, kanaka bavuga amazina y'abakurambere babasaba nyine amahoro n'amahirwe babasaba umugisha basaba abakurambere Eh, abakurambere kuko mu rwanda mu rwanda rwo hambere ntabwo umuntu yapfaga ngo agende a- ahere agende buheriheri yarabyaye afite abana afite abakazana afite abakwe eh, n'abuzukuru Uwa- uwapfaga adafite abana eh, bamuhambishaga ikara kugira ngo aza umuzimu we ugende uzime atazagarukana amahane kubera ko atagize abana nta nka yagize nta bintu yigeze agira
Ernest arabisetsa.
Eh, naho rero kubarwa kubarwa byabaga ari uburyo bwo kwegera imana bagasenga bigafata iminsi ibiri bigafata ndetse n'icyumweru byarashobokaga bigasa ari nk'aho twagereranya kubatiza abantu bakiri bato kubera ko byakorerwaga abakiri bato abakuru bakababandisha ni nka misa ni nk'iteraniro byabaga ari ibintu biteguye ntabwo byabaga ari ibintu bahubukiye cyangwa ngo bikorwe n'umuntu umwe cyangwa babiri ese ubwo byo ntabwo byari nk'uburyo bwo gukura abantu batoya mu kigero gito babashyira mu kigero cy'abakuze
Eh, ibyo birashoboka ku ruhande rumwe ariko ku rundi eh, uwo muhango wo gukura ah, abakiri bato mu buto babajyana mu bukuru ni ibintu byigishwaga mu muryango umubyeyi w'umugore akigisha abakobwa umubyeyi w'umugabo akigisha abahungu uko bagomba kwifata yego ariko impamvu mbivuze ni ukubera ko tuvuge umuntu iyo yabaga atarabandwa ndetse ngo banamusubizeho ni ukuvuga igihe Yeah.
bataramuha izina ry'imandwa imandwa yego Ni- mbese ibyo byose iyo byarangiraga niho bamuhaga uburenganzira ku mugaragaro
yego kubona inkono y'itabi
yego aka- akemererwa kunywa itabi ku mugaragaro uyu akarongora akarongorwa yego aka- aba- Eh.
abasore bakemererwa kwivuga mu bandi bagabo
yego akaba ya- yakwifasha n'igicuma akaba yakwifasha n'igicuma cy'inzoga ubundi Eh, baramusomyagaho
Eh, aba amaze gukura eh aba amaze gukura ubwo Eh, rero kandi nabyo adakuriye gusa eh, byo byo kuba byimbye baba bavuga ati arabyimbye ntakuze yego ahubwo akuze nyine no mu myemerere no no mu mubonezamubano ashobora mbese gufata ibyemezo akabyirengera nguya bamushima akabyirengera eh, atari igisasa atari ikigoryi radiyo ijwi ry'amerika ernest we urasobanukiwe rero
ndasobanukiwe ni uko urakoze
Eh, namwe ndabashimiye cyane ijwi ry'amerika duhamagare na augustin gustin we ku- ko telefone yawe ivuga nabi gustin yewe
Ndumva gustin yawe ndumva iriho, tutumvikana Eh? ntabwo tukumva gustin we yewe gustin ntabwo turi kumvikana mureke dufate niyo ngabo si ukumufata ariko bindi ni ukum- ni ukumwakira kuri telefone niyo ngabo
halo akabazo kawe
ndagira ngo ndamukirize umutumire arakumva rwose
cyane ndamwumva Yaragendaga- mubwira uti amahoro nagenda mwiba- nagenda mwibarije kuri uwo muhango nyine wo kubandwa ujya muntu batora ko nawe uramwumva mu burundi nyowe kuriya warambwira u- umuntu ba- ko bariko barabandwa asanga yisize ibintu mu maso ugasanga yisize ibintu byera mu kumutora ujya muntu bisungiye nagiye mbaze yuko mu rwanda w'uburundi bari byaremeze icyo kimwe murakoze yereka gusubize
ubundi mu muhango wo kubandwa habamo abanyamuhango hakaba ubwoko cyangwa imiryango ifite abantu babitorewe batoranijwe bakayobora uwo muhango si ubonetse wese si uwabanzwe wese washoboraga kuwuyobora umuhango wo kubandwa ariko noneho ababanzwe bagasubizaho bakaba bemewe mu buryo bw'idini barazaga bakitabira uwo muhango kandi ni ibirori nk'ibindi bigira abo bita mu cyongereza ba masita ofu seremoni bakagira mu gifaransa ariwe wakwita porotokole ni ukuvuga hagomba kuba umuntu w'umuhuzabikorwa ni uwo rero wabaga azwi kandi ari n'inyangamugayo noneho rero abantu bagahurira hamwe bakagira n'amagambo bavuga bagasangira ibyo kurya bagasangira ibyo kunywa bari bafite n'imvugo yabo yihariye ku buryo rero wumvise akubwira ati ngiye gutera isogi ukagira ngo ni ugutera isogi koko kandi bifite ikindi bivuga kandi bifite ikindi bivuga niko se pasita ubwo byashaka kuvuga iki gutera isogi gutera isogi ni ikinyabupfura ni ukujya kwihagarika
ubwo ndibwira yuko babyumvise kujya kwihagarika nko mu barundi ahari niba usibye ko hari n'abanyarwanda bakiri batahari batabyumva neza mbese ni ukujya
ni ukujya kunyara ni ukujya kunyara
abatabyumva ntawabarenganyi urakoze cyane ijwi rya amerika pasi hari akantu wigeze gukomozaho yuko kugarura ibya kera nta gihamya y'uko byatuma abanyarwanda babana neza ndetse buriya no mu burundi ndibwira ko ariko byaba bimeze kubera ko hari umurundi witwa ndayihimbaze regisi wavuze ati kubandwa si byiza kubibangikanya no gusenga gikirisitu ahangaha aka gatekerezo hari icyo wakavugaho
yewe ibyo birumvikana kuko nkoresha ijambo guhitamo ni uguhitamo ntabwo ushobora kubibangikanya ndetse mu kinyarwanda cyiza byitwa kuvanga amasaka n'amasakaramentu kandi bitabangikana kandi bitabangikana kuko uwajyaga kuraguza yagombaga kujyana imbuto ari iyo mbuto y'amasaka nyine yahekenye y'amakoma cyangwa se y'uburu noneho ubwo urumva ko ari cyo yagenderagaho mu buryo bwa gikirisitu hakabamo amasakaramentu kubera yuko niba umuntu abatijwe niba agiye ku ifunguro ryera nk'uko amasakaramentu agiye atandukanye mu myemerere ya gikirisitu ubwo rero byombi ntibibangikane ijwi rya amerika kubandwa n'ubuzima bwa gikirisitu pasiteri ati ntibibangikana muri iki gihe tugezemo nibyo rero turimo tuganiraho mbese kamirindi karame mu kinyarwanda nanone gikuru twaba ari ukuvanga amata n'amatezano amatezano aba yazi ubwo ni bakeya wenda wowe urayazi basobanurire
amata ariko bose barayazi amata bose barayazi
reka nacyo twazabishakira umwanya ariko ni nko kuvanga amata n'amaraso ye ijwi rya amerika amaraso y'inka barasaga inka bakayivanamo amaraso noneho bakazayakoramo ikiremve ubwo rero ntabwo wabivanga ntabwo bivangika usibye ko hari n'abayanywaga agishyushye gutyo bakirasa inka rwose
ibyo rero dukurikije ibyo twari turimo tutabiteshutseho ntabwo umuco wo kubandwa ibyo byo gutekera bifite injyana yabyo byihariye ntaho byahurira na gikirisitu rwose nawe ukagira injyana yawo yihariye kandi ntubyuka mu gitondo ngo uhinduke umukirisitu yego nk'uko utabyukaga mu gitondo ngo uhinduke imandwa nuko nagerageza kubisobanura mbere y'uko duhamagara olivier arategereje kuri telefone pasiteri nagira ngo nkwibarize akantu none se kubandwa nk'ubu ngubu umuntu abikoze yaba akoze icyaha tugereranyije wabikora ute se wabikorerwa n'andi reka tuvuge ko bibayeho
wabikorerwa nande ndibwira ko hashobora kuba hari abakuru babizi bakiriho bya bindi byo guhitamo tubivuga mu mvugo eh, twebwe eh, nziza ya gikirisi ubwo uba waguye Eh, uba waguye uba wateshutse eh, nta wakubuza kuko ari uguhitamo niba ari wowe ari byo uhisemo wa- wagenda ukabikora kuko n'ubundi harimo abo eh, bita eh, ibirumira habiri ashobora no kuva mu- mu misa gusenga eh, avuye mu iteraniro akajya muri ibyo byo guterekera no kubandwa byose bi- biterwa n'umutima w'umuntu ariko iyo wiyemeje ugahitamo kimwe eh, muri gatigisimu y'abagatolika ngira ngo urabizi habagamo ikibazo ngo mbese wanga shitani n'ibyayo byose ubu rero ni ukuvuga ngo ibyo bintu bitari bitajyanye n'imyemerere n'inyigisho za- za gikirisito ntabwo wayibangikanya niba uri umukirisito ngo ibangikane n'indi myemerere ye ku buryo niba n'ubundi wari uri mu myemerere ya gihanga ariko tuyita mu myemerere ya mbere noneho abantu bakaguhugura bakakwigisha ukumva haje ikindi cyiza gisumbyeho ukaba ari cyo usanga ubu rero nk'uko warumvajije icyo kibazo wajya guterekera akajya kubandwa akajya ku- eh, kuraguza yabikora ariko ntabwo yavuga ko ari umukirisitu ye ndetse papa u- uriho ubu ngubu francis bavuga yuko eh, bene uwo mukirisito arutwa n'utari we aha Eh, arutwa n'umuntu w'umuhakanyi umuntu uta umukirisito mubi arutwa n'utarabayeho
ijwi ry'amerika nk'uko rero nawe babwiye mu kanya olivier nawe turi kumwe kuri telefone olivier
yes akabazo kawe
okay ni ukuvuga ikibazo ahubwo ni intererano ku bijyanye no kubandwa nakurikiye kose mwari mwashyize kuri facebook mwabajije ati kubandwa ni iki kubandwa jewe ko nagenda bikurikira ku bakurambere kubandwa baratubwiye yuko bwari uburyo bwo gusenga ku bantu ba kera hama mu- murongera murabaza ati byakorwa gute ni ukuvuga uko babikora hariho umuntu umwe yaba akuriye abandi ari nk'aho yaba ameze nk'umupfumu cyangwa se yaba ari umupfumu muri make ubu nawe amaze kuza niwe yagenda akaba arongoye iyi- icyo kintu cyasa nk'aho ari isengesho kuko urumva yuko byari bimeze nk'amasengesho ku bantu ba kera niho baca mu kugira mu gusenga imana yabo ye olivier urakoze aha reka yongere pasiteri niyo saba andre yongera gusubiramo muri make uko byakorwaga kubera ko uko uko iki kiganiro cyabisobanuye ndumva bijya gutandukana gatoya nk'uko ubivuze urakoze cyane
sawa sawa pasiteri mubwire Eh, arakoze kuko hari eh, uburyo busobanye n'ibyo avuze n'ibyo twahereyeho umupfumu ni umuntu bajyaga kubaza mbere y'uko habaho ibyo byo kubandwa akaba ari we mwuga we akaba ari cyo kimutunze ndetse bakazamuhigura bakamuha itungo Eh, cyangwa se bakamuha yaba ingemu atari umunyamihango rero nta kuntu yaza no muri uwo muryango Mm.
eh, ngo aze no kuyobora imihango yo mu muryango we yabaga ari umunyarwanda cyangwa ari umurundi wiriya hirya mu yindi miryango ya kure bose ufite uwo mwuga we wo ku- wo ku- wo kuragura Mm, abitu- abi- bi- bimutunze mbese akaba ari nk'umujyanama ubigereranije n'abumva ko iki gihe uko bigenda Eh, bakajya kumugisha inama none akabwira ati muzagende muzakore gutya mugire gutya mugire mutya mhm,
muzirinde iki n'iki mwirinde iki n'iki mhm.
noneho rero umuryango ukazagira igihe ndetse navuze yuko ariko byagendaga bateguraga n'ibyo kurya n'amatungo akabagwa bugacya n'ejo n'amayoga Ni- ni ibintu byabaga byiteguwe ntabwo ari ibyahubukirwaga cyangwa ngo uwo muntu azaze kuyobora ibitamureba Mm.
yeee ariko pasite iyo urebye abantu babajije ibibazo aha hose iyo ukurikiye neza usanga ari abantu bakiri bato
ni abakiri batoya Eh, Eh, ni ukuvuga iyo iyo ukurikiye ukuntu bagenda bavuga ibintu byo kubandwa n'im- n'imyumvire ya gikirisitu y'ubu ngubu mu by'ukuri usanga hari ikintu kiri mu mu nabivuga ngo iki kiri kiri bu- bumva kiri aho ngaho cyangwa se kigeze kuba ariko kitarazimira nk'ibyo bintu bizazimira koko Ko ibyo icyo- abantu ngo bareke amatsiko urumva bafite ikintu cy'amatsiko Eh, ariko iyo ikintu kidakorwa Ah, gahoro gahoro kiragenda kikazimira ah,
iyo ikintu kidakoreshejwe mhm, gahoro gahoro kiracika mm, kandi niba biri mu muco umuco ntabwo ari ikintu gihagarara ngo cye gutera intambwe haziraho ibindi haziraho ah, ni nk'amajyambere tuvuga eh, birumvikana neza yuko uko byakorwaga n'ubu ntabwo ariko bigikorwa mm, kandi tuvuze tubwira n'urwo rubyiruko ni uko urubyiruko rwaku- rwakuze rukavuka rugakura mu gihe cya gikirisitu mm, mu gihe cya demokarasi mhm,
ubwo rero birumvikana ko ibyo bazi n'ibyo babona n'uko ibihe biri mhm.
nibyo bazajya bakora ariko buriya hari byigishijwe nk'uko buri gihugu cyigisha amateka yacyo mu mashuri ya- umenya hari byafasha benshi
oya amateka ni amateka eh, urumva uwo ni um, nu- ni inkingi imwe mu mico Mm,
Eh, niyo babyigisha kwaba kubifata mu mutwe nyine kumenya eh, mbese uko bi- byakorwaga eh, byonyine gusa byonyine gusa Ah, ariko kubikora ntabwo eh, nibwira ko bishoboka nanjye uri kubikubwira ni uko hari ababyeyi bagiye babinsobanurira ni uko nakuze bimwe mbibona nanjye ubu ntiwambwira ngo mbikore mbishoboye ye Eh, ijwi ubwo rya amerika rero, yego bibaye amateka byaba ari byo Mm, ijwi rya amerika Yego.
mu kiro n'ikinyarwanda ndabona tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro ndibwira ko diyodone utegereje ashobora kuba ari we ugiye kudupfundikira iki kiganiro diyodone diyodone
Ara, oui, akabazo kawe
hari ikibazo nari mfite Mm,
ureze nyine kubandwa kera byari ibintu abakera nyine bakundaga gukora nk'imigenda mhm, ese ha- hari itariki ngarukamwaka se byakorego- byakorerwaho cyangwa ngaruka kwezi cyangwa byakorwaga uko abantu babibonye ye reka gusubize diyodone Ikindi- oya hiniraho hiniraho igihe Yeah.
kiragiye
Ye, ara- urakoze eh, bwana kamirindi Yego.
ikibazo cye ni cyiza kandi kirumvikana nta tariki ngarukamwaka cyangwa ngarukakwezi eh, byabagaho Mhm, ni umuryango eh, wateranaga rimwe na rimwe bafite ikibazo mu muryango cyangwa bafite ibirori bakabanza kujya kubaza kugira ngo bitazabasama cyangwa se niba ari ibibazo niba ari uburwayi bamenye inzira babinyuzamo mm, noneho rero eh, bikumvikana neza yuko eh, nta gahunda yabaga iri aho ngaho ivuga ngo tuzabikora iki gihe tuzabikora iki gihe n'iki mm,
ahubwo icyakorwaga buri gihe nk'uko twabitangiye tubivuga Mhm.
ni ni uguterekera ye uko byabaga mu muryango mu rugo tuvuge umugabo n'umugore eh, bakaba ari bo bamenya eh, nko gu- isengesho ritandukanye na bya bindi twavugaga byo kubandwa kuko cyabaga ari igiterane kinini bafite eh, ibirori eh, bahuriyeho ye ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kubandwa n'iki ni uburyo bwo kwegera imana bwakoreshwaga n'abakurambere byakorerwaga nde byakorerwaga abakiri bato abakuru bakabayobora bakababandisha byari bigamije iki ni uburyo bw'imye- bw'imyemerere mu magambo make ni uko nguko twabi twabisobanura hanyuma ubu se kubigarura bw'iyobokamana bwa gihanga eh, bwa gihanga hanyuma se Eh.
ubu ngubu kongera kubibangikanya n'imi- n'imyumvire n'imigenzereze n'imyemerere ya gikirisitu birashoboka oya niko pasiteri andire niyo nsaba yadusobanuriye pasiteri ndagushimiye cyane yego imana ibaho umugisha urakoze kamirindi abo babikurikirana uzababwire ngo eh, eh, utaraterwa n'abazimu bagira ngo arusha guterekera abandi ye ijwi Ye, rya amerika urakoze cyane.
yego ijwi rya amerika mu kanya saa kumi n'ebyiri ni amakuru murakarama